بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد درسين كأنك كسدميس أو وهي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالتسيه درسي دبر كيستي waa'ee lola uhud dubbanne akka qureesh diinummaan isiin ummata muslimaatii qabdu haga duraanirra heddummaatee guddate karaan daldalaa ka isiin qabdu hunduu irraa cite dubbiin tun filmaata lama qofa gidduu keette qureesh filmaata harka kennatanii amantii islaamaa fudhatu eega karaan irraa cite yookaan ammoo lola irraa boodaa weerara irraa boodaa ummata muslima irratti fuudhu kalammataa kana murteeffatte jenne qophee qureesh kanaaf qopheefte haga isiin geettu waggaa tokko guutuu isiin qophoofte kana dubbanne akkaataa waraanni isaanii itti qophaa'ee bahe dubbanne akka ummanni muslimaa oduu tana dhageenyaan itti qophaa'e kanarraa dubbanne waraana muslimaa ka bahe dubbanne saniin booda akkaataa rasuulli alayhi salaatu wassalaam itti waraana muslimaa san qopheesse dubbanne haga deemu dhufee waraanni lamaan wal dura taa'e akkaataa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti waraana ifii qubachiise dubbannee isaan waan barbaadan duraan gaara jala dhufanii qubatanii akka ummanni muslimaa gara magaalaarraa as dhufan barbaadan yeroo isaan dhufan ummanni gama jalaa jira isaan gama gaaraa jiranii akkasitti loluu barbaadan isaan namni dura dirree lolaa yoo si dura qabate akkaataa ifii fedhu sirratti murteessa akka inni fedhu san irratti lolta malee akka ati ifii fedhu loluu hin dandeettu kanaafuu ati dura qabaatuun guddoo jabdu lola badri keessa yaadattan rasuulli alayhi salaatu wassalaam dura qabatee qureesh dura qabatuu saniin baay'ee miidhe qureesh amma duuba maal godhan isaan isaan kana goonan rasuulli tun lafa isaatii irra beeka ittuma dhiisee waraana taa'u kanatti hin qajeelle gara bahaa goran harka mirgaa goranii gaara dhawanii gaara jalaan as deebi'an rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroon isaan deemanis yeroo salaata subi'ii duraa halkanii jechuu gaara jalaa yeroo isaan as deebi'an waraana ifii fidanii gaaran maxxansanii kaayan dugda duubni waraana muslimaa gaara mirgi isaatis gaara fuuldurri isaa qureesh bitaasaa qofattu banaa qaba karaa bita'aa kanaan gaara diqqaa tokko jiraa jabal urrumaat ka amma jedhamu gaara san gubbaa nama shantamaa kaa'ee akka karaa saniin waraanni kaafira ka fardaayyaa'u karaa saniin as seenuu hin dandeenye godhaa jedheen dhaamsa gugurdoo dhaamsa hedduu itti dhaame jajjabduu dubbanne waan san hundaa eega kana hundaa dubbanne maaltu hafere lolli uxud eegalamuttu hafe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana ifii dhaabani hidhannoo lolaa hidhatanii waraana kana keessa deemanii akkaataa lolaa barsiisan amrii kennaniif akkaataa itti lolan yeroo dhaaban yeroo socho'an waan itti waliin beekan namni muslimaa lama yoo dhufe maaliin wal beeka karaa kamiin itti jabeessina karaa kamiin laaffifna marayyuu irra deemanii ibsa kennaniif ibsa kanaan booda kanamuu gammadee kana dhaabatu jiru salaatu subii salaatanii subii rasuulli alayhi salaatu wassalaam sayfii guddoo qara qabdu takka gabbaasanii sayfii tana eenyuttu dhugaadhaan fudhatee haqa sayfii kanaa guuta jedhe eenyutu haqa si'iitti narraa fudhata jedhe من يأخذ هذا السيف بحقه jennaan namni baay'een harka dhaabe harka ol baase ana ana ana jedhe namu namoota ana fudhatanaa kenni jedhe san hundarraa qal'ise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ali ibn abi xaalibtu naa kenni yaa rasuula rabbii na fudhataa jedheen fuularraa deebi'e rasuulli alayhi salaatu wassalaam zubayr ibn alcawaab rasuula rabbii na fudhataa naa kenni jedhe fuularraa deebi'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam illaallee cumar ibn khaxaabtu dhufee gaafate nama baay'eetu gaafate guyyaa san seefiisan ka gaafatu hunda kenneef rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam zubayri marroo sadii gaafate naa kenni yaa rasuula rabbi jedheen osoo ummanni akkasii taa'u namtichi tokko jegna beekama'a abuu dujaanaa jedhama simaak ibnu karashaa jedhama maqaan isaati simaakin kun abuu dujaanaa jedhama abuu dujaanaan kun ol ka'ee yaa rasuula rabbii haqni isaa ka ati baantu kun maal jedheen amma gaafii tana namu hin gaafan armaan dura ana fudhataanaa kenni male haqa isaatiin eenyu fudhata jedheemi haqnummaan isaa ka ati baantu kun maalii namuu rasuula rabbi hin gaafanne alayhi salaatu wassalaam wamaa haquhu yaa rasuulallah haqni sayfii kana kanu haqa saniin fudhatu ati nurraa barbaaddu maal yaa ergamaa rabbii jedheen قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني فول دينات ججبسو سنتو هكا إساجد يوس أبو دجانا مالجد أنا فرأتانا كني هكا سنين نفر أتانا كني يا رسول ربي جدين. رسول ربي كنف وراني قوتون دابته نم دب تربا دابته لا لجرة أبي دجانا كون nama jigna beekama yeroo lolaa sabbata diimaa tokko qaba haada diimaa tokko wayaa qaba yeroo lolli jabaatee jabaatee jabaatee hammaatu sabbata kana matatti hidhata diimaa kana xisaabatul mawt jedhaniin sabbata du'aa jedhaniin sabbata fi gabbaasee seefii rasuuli rabbi itti kenninaan sabbata fi diimticha gabbaafatee matatti hidhate warri biyya isaa ka beeku ka ansaaraa hundu abidajaanan sabbata du'aa hidhate du'aaf qophaa'e jedhan yoos nama guddaa huna qabu sayfii rasuula rabbii tana fudhate sabbata diimaa kanaan mataa fi marate boona'a ummata keessa deeme mataa dhaabaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkana laale innahaa lamishiyatun يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن ديمسي أكناكن ديمسي أكناكن ديمس ربي قدان جبو جدي بكتنا التمالي أتبونون متاد أبدي كرد في قدسون دري لولا قفت بريد دين دور أبدي كرد تبونون بكسني ربي جالتا عندك يسنتي ميتامو عندك يسن ربي جبا أكسيتي غوراني waraanni muslimaa akkasitti qophaa'ee lolaaf qophee kanarra jira ummanni kaafiraatis gara fiiti akkasitti qophaa'ee lolaaf qophaa'e quresh yeroo lolaa qophooftee waan hundaa qopheessite tarkaanfii lama babbadduu yaalii godhan tarkaanfiin tokko maal waraanni dhaabatee wal dura dhaabachu jira maal jedhaniin amma akka humna hidhannotti yoo laalan qureesh dhirra humna qaba qureesh nama kuma sadii ka qophaa'ee deema kun nama dhibba torba dhibbi sadi amma keessaa lola didee bahe harka cabse maal barbaadan isaan amma qureesh akka dhibbi sadiin sun lola didee bahe kanatti ummanni ansaaraa hedduun lola didee keessaa yaa'uu barbaadan yoos maal jedhaniin ummanni qureesh maal jedhe yaa awsif khazraj ummata ansaaraa nu biyya teessan loluuf hin dhufne isiniin loluuf hin dhufne dhiiga keessanittiin hajamnu nuuf isin jidduu nagaya malee badiin takkan jirtu obboloowwan keenna ilmaan keenna warra baqatee nu jalaa dhufe warra san barbaaddatuu deemnaa nuuf isaan jidduun dhaabatinaa isin nagayaan ganda keessanitti galaa oorruu teessaniif horii teessan horadhaa nu isaan malee isin hin barbaannu nurraa deebi'aa jedhaniin dubbiin dubbii baddu gosaan nama gargar qoodu gosa takkaan atin nu saahiba nagaa walii qabna takka si wajjiin dhaabadha jedhanii gosa taan ammoo adda baasanii dhawu tana barbaadan isaan tun hin dalagne imaanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata muslimaa ijaare sadarkaa sanii ol jira sadarkaa namni kaafiri akkas haasa'e haasaya saniin dogoggoranii silaa gosaan wal dhayan sanii ol jira namni mustawaan namaa sanii ol jira kanaafuu nama tokkollee rakkoo irra hin geessine sun hagas ibbatte yaalii lammataa eegala nama yaalii lammataa ka eegalu een abu caamir ilfaasiq ni yaadattanii miti yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam hijiraa bahanii dhufan ummanni kaafiraa ka owsif khazraj hedduun isaanii muslimanii warri amantii islaamaan qabatin bakka lamatti gargar bahe jenne gaafas dubbannee turre warri tokko warra mushrikummaa ifiitiin biyya fii keessatti hafee oorruma fiitiif horii fi jiraatu tokko ammoo nama biyya san keessaa baqate nama kudha torbat achii baqate jennee gaafsanii yaadattanii amantii islaamaa wajjiin jiraachuu hin dandeenyu jedhanii achi keessaa baqate kudha torbaan sanirraa abuu aamir ilfaasiqiin gan beeytan yeroo baay'ee dubbanne ka isaa tana abuu aamir ilfaasiqiin ka rasuula rabbii wajjiin haasawaa dheeraa godhanii irra wal dhabanii wal abaaranii addaan deeman san abuu aamiriin kun abu aamir irraahib jedhamaa ture dur sayyida owsiiti jaarsa beekamaa gosa owsiiti inni kun asii baqatee makkatti hijiraa bahe rasuulli makka irraa madiinata hijiraa baheemi inni faalla achi baqate egaa seenaa isaa dubbannee turre achi baqatee haga waggaa saddeetii achi jiraate gaafa makkaan hiikamte achi baqatee xaa'ifi gale waggaa saglaffaa gaafa xaa'ifilleen hiikamte achii baqatee shaamii galee shaamii du'e qofaa fi jenne abu aamirii kanatti amma lola kee dhufe inni reewwannummaan inni baqateefu biyyi fi bilisoomsuufi miti muhammadii irraa qabate kanarraa bilisoomsuu dhufe beekta biyya kana amma qabsaawaan kun dhufe gosa ifii yaame yaa ummata kiyya yaa gosa tiyya oosi yaa gosa tiyya khazraj oowsi na dhagayaa jedhe an abuu caamirin raahib jedhe gosa tiyya na dhagayaa rabbi si haa balleessu badii callise jedhanii maan sirraan dhageennu gosummaan nu jidduu hin jirtu nama dubbii jalaa fuudhu dhabe gamana deeme maal jedhe abboo gostii tiina booda jirjiiramtee badde jedhe yaalin isaan lammataa godhanis hagasitti jalaa badde amma laal waan kana lamaanu maaliif hojjetan amma tokkummaa muslimaa kana cabsuuf waani tokkummaan tun caburra wanni badduu hin jirtu namni addaan cabnaan laafe laafallee yoo tokkummaa qabaatee qalbiin isaa wajjin jiraate jaba jaballee yoo jidduu ufiitii wal shakkee addaan cabiinsi jiraate laafum hagasit egaa quresh waraana fii qopheeffatte dubartii duubarra keette dubartiin duuba jirtu kun achirraa akka waraanni hin baqanne ilillisanii achi taphata'a sirba'a wallisa'a waraana kana jabeessan akkasitti lolli walit deeme wal dura dhaabate dhufe waraanni amma walit seenu malee wanni biraan hafu aadaa zamana san jirtu waa mubaarazaa jedhamu takka jira namni walii bahu nama walii baha walii bahee wal lolee namni lama dhiigni jiga dhiiga jigu kanattu waraana kaasa ka waa ajjeeselleen gammadee ka namarraa ajjeesanillee dallanee dhiigni namaa ol ka'a achirratti lolli eegala lolli lolaa akka zamana keenyaa ka amma faa namuu boolluma keessa taa'eechi xiyiitii wal darbateetuma dhukaasa walitti dhag jedheetuma walitti banu kanaa miti dhiirumattu seefima qabatee zaahiruma wal dura dhaabata sun dhiirumma leensanuma loli leensan maal jenne gaa zamana sanitti akkaataan lolaa alaabaa jira alaabaa tana namni deemuun abbaa duulaati dura taa'a waraana lolchiisaa dirre'eeti dura taa'a waraana hundaa osoo hin tahin ka namni irra jabaa isa dura taa'aan abbaan duulaa nama alaabaan deemu qureeshiga alaabaan isaa harka gosaa turte jenne gosti sun banii abdiddaar qureesh achi dhaabatte yaa banii abdiddaar alaabaa teenna yoo kabaja'an nu tiksuu dandeettan fuudha yookaan nu deebisa gosi jabdun laallee kennannaa jedhaniin tana jennaan banii abdiddaar dallaananii abaabayyuuf akaakayyu alaabaa qureeshaa ka deemuun nuhi abbaan duulaa nuhi angoo ta'een akkamiin nurraa fudhatan nu dadhabneeti jabeenna keenya arra gartan jedhanii kakatan bani abdiddaar irraa namni irra jagnaa ka guyyaa san alaabaa qureeshitiin deemu xalha ibnu abi xalha alcabdarii jedhama maqaan isaa xalha ibnu abi abd ibnu ibnu abi xalha alcabdarii namni kun nama nama rifachiisu leenca fakkaata yoo ilaalan nama nama rifachiisu hidhannoo lolaa yeroo inni uffate gaala gubbaa taa'e achi as qajeele as qajeelee dhufee uummata muslimaa dura dhaabatee alaabaa isa tarkaa qabaa beeka eenyuun naa baha jedhe akkaatummaan inni jiru kun nama rifachiisa zaahira nama nama rifachiisu jira miti nama nama rifachiisu tokko inni kana laallaan namuu callise namu eenyuun naa baha eenyuun naa baha jedha dhaabatee dhiirti naa hagabbaatu fidhaata gaala gubbaa taa'aa beeki seefii harkaa qaba nama gaala gubbaa taa'u ikwaanii namni miilan deemu loluun hin danda'u maal sii ol jira ifii gadi si dhaaya lola harkaa nama irra guddaa kan irraa ol aanuttu akka akka gaal miidhuu danda'e kanaafuu uummanni musliima gaala tokkollee yoon qabu fardan qabu gaalan hin dhufne fardaan hin dhufu miilan yaa'a hundi isaanii tooraan isaanii yoos namuu dhaabate rasuulli rabbileen dhaabatanii ilaaluu jira namtichi kun dhaabatee fudhaadhaa jira maal godhan duwwam isaan akkas jiru sahaabtichi tokko ummata keessaa gabbahe anas sii baha jedheen sahaabtichi kun eenyu zubeyr azzubeyr ibn alcawaam zubeertu gabbahe zubeer gabbahee miilan dhufee dura dhaabate laa namni kun nama guddaa san gaala gubbaa taa'a kurba gaalaa gubbaa taa'a maal godhe waan ajabaa dalage guyyaa san zubeer waan jedhu lafaa ol utaalee lafaa ol utaalee gaala inni gubbaa taa'u kana gubbaa bu'e zubeer gaala gubbatti wal qabe jarri lamaan harkaan qabee achirraa gaalarraa buuse lafatti guyyaa warri masri dhihoo kana hariira nagaa bahu ka warri kun fardaa fi gaalan seeni san warra tokko ka lafa ol utaalee ka gaala gubbaa jiru ka farda gubbaa jiru gabbuuse gartanii akkas fakkaatti dubbiin nama leenjii qabu ikwaani namni akkanaa kun achirraa gannama buusuun nama xiqqaa miti nama fardaan cehu lafaa ol utaaltee farda gubbatti kortee achirraa gabbuufatuu natin waan xiqqoo miti zubeyr achirraa gabbuuse boo kana gabbuusee lafatti gorra'e dubbiin tun fudhatamuu didde qureeshin kabshal katiibaa taa'aa ummataa leenca jedhaniin leenca qureesh jedhaniin leenci qureesha gaala gubba'a gabbuufamee lafa gorra'amuun fudhama ta'uu didde dubbiin yoos yeroo inni gorra'e rasuulli rabbii gammadani allahu akbar jedhan muslimni guutuun bakka jiru allahu akbar yoos rasuulli rabbii gammadanii maal jedhan inna likulli nabiyyin حواري وحواري زبير يعني. نبيين هندو حواري قبا حوارين كي زبير يعني. حواري تون قولي نما كيست واتهمت كسري ساقو بقب قبا كي يسون زبير يعني رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوس لولي قوتون إيقالي lolli haa namuu bakka jiru walitti eegaluuti harki jabaan lolaa alaabaa qureeshirratti xiyyeeffate warri muslimaa maal godhe amma akkas hin gartan ta alaaba'aan deemu maanguddichi jagnichi isaanii leenci sun kufe gurra'ame yeroo inni du'e obboleessi isaa obboleessi namtichi du'e kana du'e kun een xalxaa ibnu abi xalxaa innee miti abuu shayba uthmaan ibn abi xalxaa jedhama uthmaan ibn abi xalxaan dhufee alaabaa lafaa fuudhe amma ka alaabaa lafaa fuudhe kanatti lolchiisaa waraanaati aadan akkas bara angoon waraanummaa tun waan namni ala taa'ee nama filatu hin barbaachisu ifii filatama kun dirretti yoo dhugatti gabbahe yoo silaa lolli hin jiraatin baqni jiraate sun namni nama filatu barbaachisa yoo ammoo dhugaan kan lolli jiraatu taate waan namni si filatuuf hin barbaachisu abbaan dhugaa yoos gabbaha ifumaa filatama kun bakka sani namni addaan baha dhuga gabbaha yoos obboleessi isaa cehee ummata keessa alaabaa kan fudhatee waraana lolchiise yeroo inni waraana wani alaabaa taa lafaa fuudhe leenci tokko ka muslima hamza ibn abdulmuxalib achi cihaa dhufee itti wali bu'an warri lamaan wali bu'unan dhaya ajjeese hamzaan alaabaan ammallee takkitti ma'achi harka dhayeen harka kutee garaa baqaqse hamzaan namticha kana abu shayba usmaan ibn abi xalhaa kana chuma du'e amma laal obboleessaaf obboleessi du'e amma amma obboleessa isaa ka sadaffaa dhufe mallee kun maqaan isaa een abu sacad ibnu abi xalhaa bari jegnuun malleen zamanuma san jirti jegnuun malleen dhugaa zamanuma san jirti inni waan waan haasawaa fakkaate ammoo akkana haasawan kun akkuma nama haasawaa tokko filmi moohii filmi mitamoo dhugaan bu'ee tana dhugaan argame yeroo inni alaabaa lafaa fudhate darbataa islaamaa tokko beekama jira sacd ibn abi waqaas sacdi bakka darbateen dhabu xiyyaan namni duraa karaa amantii rabbii keessatti xiyyaan darbatelleen isa yeroo inni alaabaa fudhate sacdi gattaa'ee xiyyaan dhaggatee lubbuu tana keessa dhahe takkitti ma asii dhayen achiin xiyya keessaa baasee arrabni alagga bu'e ka'u jedhee du'e amma maaltu argame laala ikhwaani obbolowan hagamtu du'am nama hagamtu du'ame sadii du'e obboleeysa isaa ka afrafa dhufe ammalle musaafix obboleeysa amitu kun ilma isaa dhufe ilma ka duraa san beeytu ka duraa maqaan isaa xalxaa ibnu abii xalxaa innee miti musaafix ibnu xalxa ibnu abii xalxa amma abbaasaati abbeerowwan isaa lama du'an sadi dabre ilma dhufe ilma ka duraa san leenca qureesh san ilma isa dhufe amma musaafix jedheen maqaa isaa yeroo inni alaabaa fudhate waraana lolaadhe waraana lola seensiise saxaabtichi tokko caasim ibnu thaabit jedhaniini xiyyaan darbatee inle dhaggatee onnetti dhaabee ajjeesse yeroo inni kufe obboleeysa sattu kilaab jedhaniini dhufee alaabaa fudhate yeroo inni alaabaa fudhate zubayr ka abbaa isaa ajjeese itti bu'ee isa kanas dabarse yeroo inni du'e obboleessi isaa ammallee ka bira julaas ibnu xalxaa jedhaniin amma namtichi duraa dhufe sun isaa obbolowwan isaa lama du'an ilmaan isaa sadi amma du'e isaan nama jaha taanam familiimi tokko beeka warri kun namticha duraasan ka leenca qureessan isa obbolowwan isaa lama itti aanee miti saniin booda ilmaan isaa sadii wali ta'ane familiin sun namni jaha daqiiquma gabaabaa keessatti namni jaha dabre dhugatti waan namni beekee himuu danda'u miti akkaataa wanni sun jirtu waan dubbi gale bade oduun dubbi galte nama harkaa laafti yoos ka boodaa fudhate julaasii kana xalxaa ibnu cubaydillaah julaas xalxa dhale ka duraasantu dhale ka dura dhale julaasiin kun ka ibnu xalxa ibnu abi xalxa xalxa ibnu abi xalxan ka duraa yenneemti leeqsisan xalxa ibnu abi xalxa enneene beeta maqaa isaa julaasin kun ka xalxaa saniiti ka duraa jarri sadeen kun ka duraa saniiti julaasi kilaabi musaafix sadeenu ilmaan xalxaa ka duraa saniiti kanallee xalxaa ibnu cubaydillaahit ajjeese jaha du'an jahaanuu mana tokkorra ilmaan abii xalxa'aati yeroo hagni sun dabran amma dubbiin gara gosaa deebite amma familiin sun dhume umaan hafne gosa banii cabdiddaar akka gosa fudhatanii qabanii alaabaa tana akka gosatti dubbiin deebite achii namni tokko arxaat ibnu sharaxbiil jedhaniini fudhate ali ibn abi xaalib dhaggeesse isallee eegasi namni tokko shureex jedhaniini fudhate namtichi tokko ka ansaara quzmaan jedhaniini ajjeese eegasi namni tokko ka biraa abuzeed jedhaniini fudhate quzmaanima kanas ajjeese amma asee tanatti namni sadi ka biraa du'e ammallee duraan jaha sadihi sagal dhuman warra banii cabdidaar irraa alaabaan osoo deemtu lafa buute nama lafaa fuudhu dhaban sagal du'e namni harkaan qabate ma du'a namni du'a barbaadu haga xiqqaa jiraami hangni du'a barbaadu saglansan saglansan booda namuun rifate dhaabate alaabaan lafa teetti waraana biyyi zamana sanii alaabaan buunaan lafa kufnaan waraanni kufe waan hafneef yoo jabeenni jiraate lafaa kaafatuu qaba ka dubbiin akkasitti jirtu gabrichi tokko nama gurraacha gabra warra saniiti warra banii abdiddaar saniiti nama biraa ka fuudhu gosa keessaa dhabnaan inni gabbahee fuudhe suwaa'ib jedhanii maqaa isaati suwaa'ibiin kun fuudhee akka ajabatti lole jedhan ummanni islaamaa itti kalaayuu dadhabe alaabaa tana fuudhee daqiiqaa hagamu ummata waraana qureeshaa guutuu inni lolchiise nama as kalaaye hundaa mataa irraa darba gurraatichi kun osoo akkasi deemu dhufe muslimni harka harka tokko irraa kute harka kaaniin fudhate harka sanis irraa kutanii garaa qabatee akkasiin irra kufe akkasiin mataa irraa muranii isa isa ajjeesan achitti alaabaan qureeshaa lafatti hafte namatti kalaayuu dhabanii bakki tun naannoo naannoo alaabaa qureeshaa sana malee waraanni guutuun lolatti jira guutuu waraana lolli deema'aa jira naannoo hundarraa deema'aa jira amma gara abu dujaanaa kana haa deebinume ka rasuulli sayfii kenneef kana alayhi salaatu wassalaam zubeyr ibnu cawaamtu hadiisa tokko odeesse maal jedhe yeroo sadi rasuula rabbii an gaafadhe sayfii tana naa ken jedheeni nattu haqa sii guuta na dhoowwatee ana ka qureesh ka haati tiyye safiyaa binti cabdilmuxalib haati isaa beeyta adaada rasuula rabbiiti ana ka fira rasuula rabbii jagna beekama gosaan qureeshii marroo sadi kadhatee kadhadhee dhabee namni biraa akkasi fudhatuun sun na jabaatte jedhe yoos maal murteeffadhe jedhe mee abboo namticha kana faana deemii wama inni seefii tana godhu daawwadhu fiin jedhe jedhe inni amma namticha ajjeese nama lama ajjeese amma garreeyyuu ka biraa ka silaa gaa warreen himinillee ka inni ajjeese jiraatun mala maal godhe duuba abidu jaanaan kana faana deemi jedhe abidu jaanaan wayaa diimtuu taan matatti hidhatee akkam boonaa lola kana akkana keessa ceha jedhe akka fardaa ummata fixaa kaafira kana jedhe yoos maal itti kalaaye jedhan yeroo an itti kalaaye maal jedhe jedhe أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول أن كرسول ربي جاللونتك يا رسول ربي رام سنة رامته سيفي في نتك إنه ورانا دور دابدو متى كافرة متى راهام نانجر سون أنا كنا بلا ما يسر رافود إسان بكان جاي جد كنت غير أجي حاجة namni tokkolleen ittiin qajeelu jedha ajjeesu malee namtichi kun abu dujaanaan kun jedhe osoo waraana kana fixu waraan akkanumata haamu keessa bahee dabree dhuma waraanaa gahe akka waraanni itti dhumu dugda duuba waraanaa dhaqe osoo deemu yoos waan jedhe nama wahii ka duuba kana dhaabatee lola jabaadha yaa ilmaan biyyaa jedhu dhagaya jedhe nama kana laalee ajjeesuuf itti qajeele jedhe yoo an seefii akkan ol lafaa fudhadhe kunoo dubartii jedhe hindii bintu cutba'aatii ani bade ani bade ta'iyite jedhe dubartii tahuu argee sayfii rasuulli rabbii naa kenne dubartiin hin ajjeessu jedhe kabajaa sayfii rasuula rabbii eegee irraa deebi'e jedhe abuu dujaanaa akkasitti lolli gaa qajeele ikwaanii osoo lolli akkana deema'aa jiru sagaleen dhagayamu